Kun raadiyoo Nuural Hudaati. Raadiyoon Nuural Hudaa sagalee uummata bal'aati. Nuural Hudaan soora qalbii Musliimaati. Nuural Hudaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن كبجمتوتا دقيفتوتا راديو نور الهدى الحمد لله قرقرت ربي قداتين سجنتا قويا كميسا قبلني دهن نجر سجنتا رأى كيستي قبي جارمي بولتي إسلاما سنف دهيسن
Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa.
Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa. Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jiruutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisii halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisii ilaala.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد وبلو مسلمة سبهنكو لقيفتوتا هردوفوتا تي في نور الهدى خيساهو إيقتوتا دي بي إيانا دا بروغراما dhaddacha jaalalaa deebii isaan iyyannatan teessanii akka armaa gadiiti iyyannaan duraa akka jettu obboleettii teenye takka abbaan hankoo anaa ijoollummaadha tawaa gartee gaafatti gaafa isiidhaan mariihatan mariihachuun gahin abbaan koo na kenne umrii tiyyaa amata torbaa ammoo eegas booda akkaan dhagahutti na kennuun kiyya sun nama gartee eh, shigaara heeruma bakka haaya bakka buusa eh, fuudha akkasiiti. Duuba gaafa sirraan haa godhameetiin yeroo gaa hanga ilmoon namaa itti heeruma geessu eegaan gaheen boodatti abbaan kankoo warra gartee abbootii gurbaan haana godhanii fi sansilki itti godhee. miciyyoon bilchaatteeti kunoo bakka geeyseeti gaa intala teeysan akka heeraa fi seeraa aadaatti hoottaan irraa fudhaa je'en. Warrinis oguma san keessatti wal gaafatanii mucaan keenya barnoota irra jira hanga barnoota gartee fixatu humaa jira hin qabnu jedhaniin. Haa ta'u ga'ani mana keenya keessaan jira numaan eegee hanga namni nama eegu. Isaan kun duuba yeroo gartee murannaa yeroo guyyaa hanganatti waan je'amu waanii murtiin godhiniif ani ka'eetiin firraa biyyarraa bahe. Eegaan biyyarraa bahee bara kuma lamaa fi diidam hara biyyaa deebi'e. Hoggaan deebi'e duuba duraanuu kuma na dhagamutti an akka inni haa qabu kan jaartii namaa ta'e miiluma kiyyaan dhaqee odoo warra keenyaas hin dirqin. gurbaa gaanii haa narraa qabu hajaarsa kiyyaa hajaarsa keetinaan ja'ansan obboleeysa gaha ganamarraa si na kennanii animma bilchaadhe intala dhalaa takka ta bultii gammachuun jiraachuu feetu mana siidhaati takka na galfadhu duraanis warri keeysan barnootarra gurbaan jiraa ja'anii boodana'aansanii eeganaan biyyarraa deemee ala bahellee maaliif deemtee eeysa jirtaa maal gootaallee jaartiitiyya jetteellee nan iyyaafanne haa ta'u ani gaa itti gaafataman irra jiru ni haakeeti wajjin ala bahuun kiyyalleen dogongora sababaa gartee ati afaan cuqqaallachuu keetiitu na aarsee sababaa sanittiin biyyaa ba'e amma immoo dhufe ammallee itti gaafataman irra jiru ofirraa buusuu fi takkaa na galfadhu bakka na godhadhu jaartii na godhu takkaa cancala na keessee luugama akka anan kar tokkon sossoone akka namni itti ol seenu na godhaa jirta takkaa na gadhiisin jeen. innilleen gartee eh, waa yeroon dheereysinee yeruma san keessatti deebisaan inni naa godhe dhuga jettee mee amatuma tokko qofa na obsi amata tokkicha kana qofa darsii tiyyaniin fixadha eh, ach- amata lammeeysaadha akka ilmoo namaa haadhaa fi abbaa manaa taanee waliin jiraannaa naan jedhu. Anilleen gama kan koga. Egaan deebisaa agartee qubsituu kanaa irraa arkadheen boodatti karaa mana keenyaa taa'ee eege. Waan nama ajaa'ibsiisurraa amanni tokkichi inni je'es dabaree kalammeessaatis dhume guyya tokkollee eh, wa- isaa warra isaaniitiin namni waa itti dhagayame intalti tunni haa keenya qabdii itti gaafatama nafaqaa waa hundi nurra jirti ilmoo namaa hiine hillima keenya taa'u jirraanii rabbi itti nu gaafatallee jedhanii namni tokko eh, kanatti eh, nutti nu dubbate nutti dubbate hin jiru. Kana waan ta'eef jecha waan nama ajaa'ibsiisu duuba anuma akkana calje afaan qabateetuma taa'u ka abbaan kiyyaas taa'eetuma waan isaan dhufaniin eegu jarri gaa waliin usnaan ani qubaa hin qabu manguddoon ajaa'ibaa takka abbaa kiyyara jiifattee intalatee nuu kennii jedhaniin. Abbaan koo hooha akkuma gaafa duraa ganamaan anaa ijoollummaa humaan beene eh, na kenne sanitti arraan tana anaa intala gashaantii if beeytu waan tolaa waan hin- naaf hin tolle addaan beeytu hawaa takka nan gaafatin ummata saniin harkadha guyyuma feetanitti naa hima jeen jirriga akkasitti deemanii eh, as deebi'anii ni haa gaana godhi na kennanii heerume duuba walumaa galattu eh, gaa shigaar waan ja'an kanaas eegaan deemeen dhagahee amma wanni kara keeysan na, na fide anamma heerume ilmaan illee nin qaba mee hukmii shari'aatti heerumni kiyya kun nikaa duraa sanirratti akkamiin laalamaa jetti obboleettiin teenya. yaa intala muslima rabbiin sirra haa jaalatu Eh, wanni ati yaaddee gaafattu tuni waan gartee lallaaftutti eh, halkanii guyyaa ta'anii eeganii miti obboleetii teenya walumaa galatti wanni ati beekuu qabdu eh, abbaan kan kee ganamaan si ijoollee odoon ballaqin amat afur shanii sadiis haa ta'u ganamaan si heerumsiisuun shari'aa keessatti rakkoon takka illee hin jirtu Eh, kana keessatti duuba wanni beekuu qabdu si dura eenyu eh, Abiibakar Abaabakri eh, Abaabakri Siddiiq nama intala isaa Aishaa warra ab- nabii keenya alayhi salaatu wassalaam isii amata jahaatii nabiif nikaa godhe duuba tanaaf jecha eh, akkuma san duuba jahatti nikaa godhee fi sagalatti nabiilleen fuudhe Eh, ijoollummaan gartee nama kennuun hukmi shari'aa keessatti rakkoon takka illee hin jirtu. Ammoo nikaan gartee gama gamaa kun eh, ati gartee akkaataa inni kun itti ta'e dhugumatti gartee eh, namni gartee ati warra keeysan hagama ab- hama warra keeysanii abbaa keetu isaan irraa fuudhe moo eh, ilmaan obboleeyyan keeti abbaan kee isaanirraa fuusise moo waa takka illee waan as keessatti ibsite waa takka hin hin qabdu tanaaf dubbii ibsa gootee qaceellutti abbaa keetii wajjiin achirraa bilcheeffachuun sirra jira ammoo wanni gartee ati dhibbarraa dhibbatti beekuu qabdu odooni haa duraasan wanni haan kun akkana jee abbaan kee siifii sin ibsee sittin himin akkuma dogongora ganama duraa dalageessan ammallee kasilleen gaafatiin nikaa nikaa irrattis hidhuun haram calla. Garuutu wanni gaarii abbaan kan kee hojjete gaafa dura si kenneessan yoo uummanni sun eh, warra gartee gama lamaaniif waliin kennin tahanii qulqullii ta'e isii sii tana gartee bilchala si bilchala heerumaa si arkee warra sodaa sanii kottaa intalti tiyya kottaa fudhaa jaartii teesse- teessan jechuun tika keetii fi waa cufaafu eh, hedduu waan gaarii dalagee karaa kanatti abbaan kan kee. Eh, Duuba afree isaan eh, abbaa mana keetii kana eega alaa deebitee
takkaahuu warrummaan keessanuu odoo atin deemin ga- waa gaafatanii intala teessa fu- fu- nurraa fudhaa jennaan hamma qaraatii fixuu ja'an lammee isaallee deebitii atilleen eega alaa deebiti isa gaafattee innilleen amata tokko naa obsii siin je'ee atilleen kanaa wajjiin wal tahuun waan nama gammachiisu ammoo wanni ati walla- aa, irraanfataa hin qabne. odooni kaanamaa qabdu biyya alaa deemuun kee oduu hayyama isarraa hin fudhatiin akka isirratti haramtee beekuu qabda. Jahee isaa ammoo atummaan eega alaa galtee miila keetiin dhayxee abbaa mana keetii kana aboo ati gartee ammaan duraas amata tokko naa eeginaan jettee lama gootee si adabee sabaa kanatti eh, ala ture. Eh, ati kaatee ammaan tana na fuudhi na galfadhu jechuutti waan gaarii dalayti. Ammoo ni kaa hidhuun sirratti ni kaa duraa irratti akkuma duraanuu jenne odoo ni kaa duraa san mala sirraan godhin ni kaan kun gartee ni kaa haraami. Wanni immoo siif yaadnu wanni siif dhaamnu wanni tun waan laaffiftee arra gartee eh, ati ilaaltu miti ilmaan illee rabbi sii kenne ilmoon tuni dubbii tana abbaa keetii fi adeerran keetii fi ulamaa'oota biyyaatii wajjin eh, wal amansiisanii akka wanni kun akkana tahe waan kana halkanii guyyaa keessatti eh, tattaafattee bakka itti godhuun dirqama keeti. Ammoo eega gartee karaa cufaan haasawanii wal gaafatanii wanni kun dhibbarraa dhibbatti waan akkanaati Eh, gara lamaaniin kun dirree be- beekamuu yoo ta'e eega beekameen boodatti jara addaan isin yaasuun kun xukmii shari'aati. Addaan isin baasuun kun xukmii shari'aati. Yoo ammoo akkas hin tahin eh, niqaa duraasun wanni gartee gama ga- gama gamaa walii kennuu yoo kan jiraanne taate ga'ati waan kanarraa hin beeytu niqaa irratti si hidhuunis haraami tanaafuu niqaa kana gartee sirreessuun eh, haareetti dirqama gartee eh, abbaa keetiiti. Iyyannaan gartee eh, itti aantu meega eenyu arrallee obboleettuma teenye takka. Akki jettuu obboleettiin teenye tuni eegaan heerume ama torba. Abbaan mana kiyyaallee nama gaarii. Haala bareedaallee qaba. Gammachuun odoo wajji jirru rabbiin ilmoollee nuu kenne. Oduma haala bareedaa kana jirruutti jirruuti jiruu jirruuti oluma gammachuun wajjin jiru wajjin jirru abbaan mana kiyyaa kun allaattiin gaa biyya jirruu tuni isa fuutee akkasitti biyya darbe. Ani immoo eega inni darbamee biyya dhaqeen booda ah, biyyuma alaa keeysaan jira. Rakkoon tiyya gartee taniin amma isinitti dhufeef. Hedduu nama gartee eh, wa- waana shakku. Xiqqoo fi guddoo keessatti anuma shakka. Na shakkuu keessatti namnummaan tokkolleen ijaan sin arkin jira. Inumaa gaafa garii ummata gartee foon kiyyaa rahimaa kana akka gartee eh, odoo nan gaafanne hin dheeninaan jedha. Inumaa gaa san bira kutee gaaf garii inumaa du'aa'inarra godhee yoo odoonii fi hayyama nan gaafanne mana kanarraa ba'aatee makiinaa takkaan deemte makiinaa tana rabbiin siinaa hombolchu naan jedha. Haala isaa kanarraa duuba waan ajaa'ibaa waan xiqqoo irratti illee yoon dhu- itti himee hin dhugoomsu hamma hoggu kudhan na kakachiisu. Eh, Magaalaallee eh, dhaquu natti hin dhiisu. Ammoo gaatarraa maayyiidhaa wanni inni na bira kaayyate yoonii fi odoo nan gaafanne mana kanarraa gadi baate kara magaalaadhaa ani kunu si hiiqe ati jaartii tiyyaamii naan jedhe. Ani immoo haa ta'u akkasuma wajjin eh, isalleen gaafanne haajaan jabduun na qabatteetumaan magaalaa dhaqee haajaa bee. duba tanaaf jecha eh, maali dhaamsi isin naa dhaamtan Eh, jechi kuni hiikkaa sirriiti moo sirriiti miti. Eh, Yaa obboleettii teenya waan nama ajaa'ibsiisurraa eh, aneeta eh, dubbiin gama keeti hafti. Namni tokko akkuma beeytutti eh, shakkiin tun akkana ittiin dhuftu. Ammoo ati waa hunda dura akka intala muslimaatti mee rabbii kee galatoomfadhu. Ka ganamaan heeromaas sii laaffise. jaarsa gartee si jaalatu ilmoo irraa si kenna. ati ammoo eh, alatti hafuun kee eega abbaan mana kiyyaa hidharraa bahe biyya galee dhageessa alatti hafuun kee odoo inni illeen hin dhufin siin jee ala taa'uun kee haraami sirratti. Eh, ammoo wanni gartee shakkiidhaa ta'a abbaa mana keetiirraa ati himantu tuni obboleetii teenya shakkiin akkanumatti namni kun nama hin shakku. Wahuma sirratti arge takkaahu waan anni ati quban qabne namoonni ati wajjin jirtuu fi bakkee ati dhayxuu fi eh, sosso'aa kee cufa gabaasaan isa bira jiraachuun mala. Eh, Wanni ati isarratti qabxii qabattee jaarsi kiyya kanaa jaarsi kiyya kanaa manarraa gadi hin bahinii achiin dhaqiin naan ja'a jechuun namni kun eega na gaafattu malee alan bahin siin jee nama si jaalatu nama sirratti hinaafu namni jaartii fi irratti ha- hinaafu imaanallee qaba namni jaarittii irratti hin hinaafne karuma isiin deemtee ooltee bultee dhuftuu isin gaafanne dayyuusa. Ammoo waanii inni gartee ganamumarraahu ulaagaa siif lafa kaaye bakka takka idnii kiyyaan maleen deemin naan ja'a jechuun kee himuun namni kun eh, matumaanuu akka ati gadi hin baane sin dhoorkine wanni inni si dhoorke odoo nan gaafanne jechu ammoo ta gartee abbaan mana kootii kun namni illeen sin arkin naan ja'a tunis dubbii ajaa'ibaati ati namni si arkuu maalirraa gammachuu qabda maali maali takka talammeessaa siitiitu eh, eh, namni gaarii umaraa taate malee dukkaana dhayxee namarraa waa bitachuun fuula si arkuun yoo fayyaa dhabdee hospitaala dhayxee si arkuun kuni dhoorkaa miti yoo sanna dhoorka jette inni fayyaan qabu yoo ammoo waan si qabxii si qabatee qabu kanaaf bakka dhayxu cufatti haala ati deemtu karaa ati deemtu hogga karaa deemtus hawaa banattu yoo namni tokko gartee akka gartee dha- dhalaa garii namni hoggaa manatti ol seene gartee haa, yoo namni kun yookiin sabuma ta'e yookiin gosa ta'e yookiin ganda ta'e Eh, huccuu kabbaa manaa biraan teessoo uffattee gabbaatee nyaata fidduus wajjin nyaatte haala kanaa kanarratti yoo asitti hinaafute abbaan mana keetii si jaalata dhugumatti nama iimaana qabu. Ammoo ati gaa waa garii akka ati qotaa godhaa jirtu eh, hujiin tee nama agarsiifti. Hujiin tee nama agarsiiti. dhuma dhuma gartee hinaaffaa keessatti jette dhuma dhuma hinaaffaa keessatti yoo odooniif bakka dhayxu nan dubbifnee kaatee makiinaa hortee gabbaate makiinaan siin gara haagaltuu naan ja'i yaa obboleetii teenya intala teenya bar sunilleen jaalalateetiifi anuma gaafadhu namni kun abbaa mana kiyyaati jaarsa kiyya ji'i na gaafadhu je'ee siin jechuun arrabaa miti. Walumaa galattu waan ati dubbattu kana cufarraa eh, gabaabsinee eh, ati gaafa ma- manarraa yoo gabbaate tarraadhumaa ani si hiike siin jee gaafa lafaa kaatee oduma kana siin ju'uu magaalaa haajaan qaba jettee dhiitu. Assalaamu alaikum aloo magaalaan haajaa kanaatiin qaba jettee odoo si dhaammatee jiru magaalaa dheequun kee wannummaan ammaan dura armaa olitti himattu kun cufti dogongora kee akka ta'e nama agarsiisa. Wanni ati himu isarraa haala hammeenyaa fi na hedduu shakkaa fi na kakachiisaa kana fitti murtii godhaa jirti jechuudha. Namni lama gartee abbaa manaa tahee taan haadha manaa taatee namuu itti gaafatama qaa- qabaatee jaartiin jaarsa gatee xaa'aa godhuun dirqama kee waajiba rabbiin sirra kaa'e. Amma san cufa dhiifnee eh, wanni jabduun tagartee hiikkaati. Ta hiikkaadhaa namni tokko hi- ani yoo bakka san dhayxee si hiike jennaan hiikkaan taban taatu. Maaliif nabiin keenya alayhi salaatu wassalaam eh, falaathun jiddu hunna jiddun wahazluhunna jidd النكاح والطلاق والرجعة أو النكاح والطلاق والعتاق sadeen kana keessa jirta itti taphachuun ta'u tanaafuu hiikkaan hiikkaadha kuni gartee eh, yoo gartee mamni jiraate yoo falagoona jechuudhaaf wanni barbaaddu jiraatte namoonni rabbi sodaatu ulamaa'iin ga- isa kana gaafatanii gaafa kana jettuun san dhugumatti rabbiin sitti ragaa hiikkatti feete moo isii dhoorku feete haa gaafatan malee ammoo hiikkaan tanan taatu hiikkaan dhibbarra dhibbatti hiikka'a. Tanaafu rabbiin gartee eh, dhalaa rabbi sodaattuu tajaarsa wajji wal taatu ta bakka gartee irraa dhoorkan irraa dhoorkamtu yoo ka isaanillee adda baatu taate waan jaarsi keekuniin sirraa jibbu kana cufarraa koorsii qaraatii fudhu dhiirti dayyuusa malee jaartii isaatti ni hinaafti jechuu beekuun sirratti haa jiraattu rabbi si haa tiisus hin jedhu. Iyyannaan sadeessadhaa obboleetuma teenya takka ammallee akki jettu obboleettiin teenya tummee dhaggeeffadhaa obboleeyyan kiyya. Ani egaan heerume amata afur ilmoo takkaan qaba. Abbaan mana kan gootii ilmoo tiyyaa wajjin asinna dhiisee kara biyyaa deebi'e. Eega biyya galee amata shani. Inni gallaan ka'eetiin abbaa mana kootii gaa jiruun kophaa natti hin toltu ofirraa hin gaase booda dhufaan je'een. Duuba narraan gammanne. akkumaan anas taa'ee waa carraaquu narraa fedhe inni. Ammoo haala isaa ha wajjin jirru wajjin inni gartee amma eega na biraa deeme jijjiiramaa fi haala isaa ugaan lallaalu biyya dheqee isaa wajjin jiraachuu hin fedhu. Wanni natti dhagamu gammachuun ilmoo tiyya biyyatti ergadhee akkaan dalagadhuun fedha. As jiraadhee tanaaf jecha miidhamsiisinnaa dhaamtan maali? yaa obboleettii teenya intala musliimaa intala islaamaa rabbii kee galatoonfadhu ka ganamaan si heerumsiisee haraamirraa si sattari ka mallee ilmoo si boharsitu si kenna abbaan mana keetii kara biyyaa deebi'uun waan kana keessatti namni kun iqaama qabaa fedhinnaa isaatiin deebi'ee takkaahoo hidhamee deebi'eerra wanni takka taan nu ibsite hin jirtu walumaa galatti takka wanni siin jennu. Abbaan mana keetii yoonii fi gartee akkanumatti si jalaa badee odoon hidhamin qabiyya galu ta'e ati immoo isarraa hafuun eeganiin deema jette walumaan deemna jettee jala hafuu kee dogongora guddaa. Lammeessa ammoo eega inni biyya dhaqe niin dhufa jettee eega inni toora baatii jahaa taa'e niin dhufa jechuu waan gaarii goote garuu gaafiin sirratti hin turre. Hayyama naa godhi jechuun kee dogongora guddaa. Ati jaartii malee gabrittiin kaadimaamii bar wanni si fuudheef inni si nafaqee si masruufee mana keessa jiraachuu qabda. Aslan hukumii shari'aatti odoo abbaa keetillee taate hin dhufinii taa'i waa dalagi wasiin jaan sanillee hin dhagahin. Rabbiin hatta haadhaa fi abbaan si dhale waan rabbiin jibbu keessatti يوني في هذا أبان كيسي دركا فلا تطعهما وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما لال تنافجج هذا أباخي جارس غير هذا أباخي تومان تاني تا إذا لقي هنقلي وسنجن لقيهن إيه أمو أبان من خيتي قربي يادي بؤوخي إيه جبو نسا نما, نما غرت إيمان نسا إروتي ديوسا namni jaartii isaa ala taa'e dhiira haddami ganda namaa dalagi je'ee jaartii isaa rakkinaan barbaadu ka hinaaffaan qabne dayyuusa. Dayyuusa jechuun nama jaartitti hin hinaafne harka nama qabattee deemtu bifa maleetti gartee yoo dhiirti dhufte dhiiraa wajjin teessee wajjin nyaattu waanuma fedhe haa ta'u isuma bira teessee dhiiraa wajjin tilifoona dhooytee kokkofluun haa ta'u wandireen gartee kana jaartii fi oduma dhage oduma arkutti dhiisu dayyuusa warra jiruun onneen duutee ruuxii islaamaa hin qabne jechuudha. Ammoo yaanni kan kee alatti hafeetiin haala sababaa haala isaatiif jecha ilmoo tiyya ergadhee taa'ee dalaga jechuun akkasirratti haram ta'e beeku. Wanni si dhaamnu maaliree? Wanni si dhaamnu yoonii fi dhaamsi keenya hagartee si qubsu ta'e halkanii guyyaa kee darsa kee walis saabbattee walitti hidhattee waan qabdu fudhattee kara biyyaa qaceelu. jaarsa kee bira qaceelu. Ammoo ala taa'ee ala taa'i jiraadhu hin dhufin abbaan manaa kiyyaa naan ja'a jechuun inni sanius dhufiinsa kee jibbuun atilleen dhufiinsa gaafachuun macsiya. Innilleen ala taa'isiin jechuun macsiya. Laa xaacata ni makluuqin fi macsiyati illaa. Namni tokko dhiiraa fi dhalatti ilma namaa gammachiisee rabbi aarsuun haraam irratti. Lammeessaa wanni ati beekuu qabtu abbaan mana keetii hoggataa isiin jiru jaartummaarraa si baasee haadha manaa si godhachuu fedha. Ati ada teesseeti carraa eegattee waatti ergite. Inni immoo intalti tuni itti gaafatamni anarra jira rabbiin irraa na gaafata. Nyaachisee obaasuun mana isii godhii godhuun jechuu wallaala isa inni qabu nama agarsiisa. Tanaaf jecha qaceeli. Sadeessaa yoo namtichi huni karabbiin sodaanne tahee arra gartee ati teessee horii ati itti ergituun tabiraa fuudhuun bala. Gaafa kana ati maal taata garadii taate jaartii isaatii fi isaaf jechuudha. If xiqqeessite hongooyite namaa gad if goote jechuudha. Karabbiin si kabajee mana taa'isiin jiru. Waqarna fi buyuuti kunna jaaban rabbiin beera nabii keenya atinillee alayhi salaatu wassalaam. Ati hoo rabbiin dhiiraan akkinuun jee arrijaalu qawwaamuuna cala nisaa'i nuun jee. Ammoo wanni siif dhaabnu qophaawii hurfaawii akka kanatti niminna duuba galten jenne guyyaa tokkoo fi lamaa si hafetti himi guyyaa akkanaatiin dhufaa dhaabbaduuti eerpoortii xayyaaraan naqee balijiin. Ammoo yoo isarraa mataa mammaruu fi jibbansa haa agartuu taate hatattamaan warra keessanitti himadhu karaa karaa mana haadha abbaa keetiitti gali rabbi waan jabaate cufaahu siif haa laaffisu siin jenna. Mee kana boodaangaa gaafii gartee karaa mana jalaatiin duubaatiin fatwaa dhufte lama qabna haa dhageeffannuu fi akkuma ammaan dura gaafilee dabarsine shamarran uma taatetti arrallee kun tawaa gaafattu fatwaallee dhaluma keenya dhalaan nu qaceellaan waa hundi qaceelti. Dhageeffadhaa akka jettu obboleettiin teenyituun fatwaa isii keessatti. Anaa intala amata kudhanii namni zinaa naddalake. Eegaan guyyaas namni hamtuu naddalage sanirraa akkuma ja'anittuu hattuyyuu harka muranillee harka dooluu sossoofti jedhan hoggaa gartee waa agartee fudhachuudhaaf. anilleen duuba hamtuu achi booda dalaguurraa if hin qusanne. Booda ka rabbiin kiyya naan fedheetiin ala bahe. Eegaan ala bahe duuba obbolowwan gaggaarii rabbi sodaatan hadiin qaban shamarran ajaa'ibaatiin wajjii wal baradha ilmaan biyyaa. Duuba jara kanaa wajjiin isaan saahibee namni nama gaarii saahibu ni urgaawaa waan hin durkeessa ture kana cufaahu waan akka malee waan rabbiin jibbu shari'aa keessatti haraam ta'u eegasiin bari. Kana gubbaaniin nama dhiiraa tokkos kabarsiisaadha qilleensa gubbaan baradhee toora amata lamaa waan aqaraayisuu ture. Namni kun duuba amal lama booda hayya kam laaltaa haadha mana kiyyaatiin si godhaa naan jee dhageeffadhaa jira keenya. Anillee if duuban deebine waan narra kutee fi cufaas yaadadhee sababaa heeruma kanarraa haraamiin ijoollummaan dalagee taniin eegaan ballagee dalagees kanarraa sababaa kan haa duroomu bololli bultii jaaruu waan na keessa jiruuf jecha akkaan sattaramuuf tole marabbaan jeen. Eega waliin haasoneen duratti warra keenyatti ergadhuun jeenii dhaqee warri illeen duraan dhaabbannee hogguma sanitti ni kana godhan. Amma gaa nama kanaa naawonni wal quunnamtiidhaaf qaaxoroo waliin qabna. Qaaxoroon tuntun maali? Gaafama aruuza galfanna akkamitti aruuza galfanna maal nu feesisaa haala jaarmayaa kanarraa wal gaafachuudhaaf guyyaa godhannee jirra. Ammoo wanni gartee akka rasaasa shugguxiitti mataa kiyya na dhawe waaniin ani if dhaammochaa jiru tanii nan dhiiroo gaafaan nama kana bultii wajjin jaaru akka mijee if shakkaa jiru waan san natti tuqe. Sunis maaliree egaa tanumaa tana jiddu waan biraa gaafa gartee walit dhufne irraa haasoyna waa hunda dura odoo na biran dhufne wannin si gaafachuu fedhu waa takka isii dhugaa jirtu takkittiin natti himinaan jee. Gaafadhuun jee waan feeti. wanni ni na gaafate maaliree ati sayyibamoo ati durbaa naan je ati sayyibamoo ati durbaa naan je hin dogongorree waan dabrellee yaadanne namtichi huyyooniifin gartee arraan tana ani sayyaba jee na dhiinsuun saanii maltii dafeetumaan ee ani dubra jeen maaliif isaatu haasawa keeysatti wani beekuun haa qabdu gaa ani fuuni kija gartee intala dubraa sani ani kaayoon tiyya yoonii fi dubrummaan qabaanne jiruun teenya ni diigamtinaan jee duuba tanaaf jecha yeroo gartee gabaabduu keessatti isaa wal qunnamuuf jiraan. Dhiiroo arra maaliin halkanii guyyaa keessatti haada kaan hidhee kaan hiikee kaan hidhee kaan hiikee maalumaan ja'anii wahumaan isaaf deebisu kana irraa taniin qabadhu wallaalee yooniifiin ka'ee namoota biraatii waan kana gahe wanni kun waa huma anaaf rabbii kiyya jidduu jiru namuu quban qabu sirriitiin yaanna faca'a. Mee akka sirra. karaa nuulan hudaa karuma gartee namni itti waa gaafatu kana fatwaa ergadhe waan naan ja'an silaahuu isaanuu maqaa kiyyan tuqani. Akkuma gartaa gaafileen dhegoo cufa keessatti gaafattuu fi gaafataa ja'anitti deebisaan tun godhamti. Innilleen haa dhagehu, anilleen ifa haa dhagehu sanirratti waan isaan deebisaa naa godhan irratti odoon lubbuu tiyyatan agartee cinqee hin iraarsineen duratti. karaa nuuran hudaatiin haa gargaarsifadhu jeetiin kara keessan bilisaa dhufee akkana jetti obboleettiin teenya. Yaa obboleeyyan keenya keessaa hoo shamarran warreen haalli adda addaa isarra hutee jiru warreen ammallee nama jaalatan tokko wajjiin hogga wal tahan akka inni hunnan dabarreef hijiban inni akkasitti immas silaahuu dhiirarraa dabrummaan dardarummaan hin beekamtu yookiin bultii jaarii qabu yookiin ilmaan qabu wammoo fedhee hoo haa ta'u. kagartee hijibu hijibni nama oolcha malee nama bulchu kuma ja'anittu warreen gartee haala akkanaa keessa jiran cuftinuu bakka jirutti gaafii tanarraa gorsa fudhatanii deebisaa haa eeggatani. Intala teenya intala islaamaa ta duraa wanni siin jennu rabbii kee galatoonfadhu ha umrii si dheereessee si ijoollummaadhaan zinaa dalee amata kudhanitti dirqiidhaan kasit dalagan sun san keessattillee odoo kutte waan ijoollummaa keessatti rabbiin sittin hisaabu beekadhu. Ammoo eega ballarteen boodatti yookaan kan agartee itti fufte arra rabbiin umrii si dheereessee asiin si afuuhe rabbi kee galatoonfadhu. Ka eega ballarte hamtuu dalayde achiin ajalli siin fuudhin odoo atiin tawbatiin rabbi kee galatoonfadhu. Garuu gaha itti aansitii ammallee wanni rabbii kee galatoonfattu. wallaala keessa turtee wajjin biyyarraa baate egaa ala baate rabbiin diin keessi aflaasise fayyadamuu kee irratti rabbi galatoonfadhu. Sadeessa rabbii kee shakkari ammallee rabbiin kee si sattaree si duroomsee nama gartee si fuudhuu fedhu qawaan ati taate simbeeyin walitti rabbiin halaaliin kan si fuudhuu fedhu. خسنو وان خيري رت والبرتن ربي إنما خنا ست فدوس ربي خيقلتهم فد أمو أتي تقوم قرر خيدوبة خرا دري راست في خنا هلا هلا وني أتي تشوك قالتين خجيبان هلا قرتي في التشوفتي هلا في تشوفو خنا في جج خجيبو خيتي في جج يون قرتي لقاهي مي قربان كنا إيسا في جج dhamaatee nyaata dhugaatii wallaaltee hiriiballee dhabde furmaanni kana keessarraa maali jechuun rakkinni kaa iyyannaa durfattu karaa nuura hudaasi godhe baga ergite baga gaafatte gaafata rakkattuun akka keetii ta dogongora akkanaa qabdu dhibbaatu jira obboleewwan wanni siin jennu ta dura dhageeffadhu waa hunda dura waan rabbiin kee itti si ajaje qabadhu namni tokko dhalaa tahuu dhiira tahuu maaltu ilma namaa kana nagaya nama baasaa wanni beekuu qabdu dhuga suuratu tawbaa ayata dhibbaa kudha sagalii yoo dhayde rabbiin akkijuu gabroottan saatii yaa ayyuha alladhiina aamanu ittaqu llaha wa kunuu maca saadiqiin gabroottan kiyya dhiiraa fi dhalaanis wanni warreen tokkichummaa rabbiitii fi nabi muhammad ergaa isaati nin du'aniin kaafama fuula rabbiitiin dhaabbadhatte warreen amantan namni isii wajjin deemtan ka wajjin jiraattan ka wajjin dalagattan ka wajjin naggadattan ka wajjin bultii jaarrattan dhugaarratti haa hundoytu dhugaarratti hundaawaa jechuun rabbiin tokkichi nu himi وكونوا مع الأغنياء تجارا وجين تهان جنة يا جرخي بريدا وجين كورسي وجين نما كنان جنة قصا وجين شني وجين إن جنة ربي مع الصادقين هم جي هو تكليه المونا ما خرم فد هذا أبها تو المو في هذا أبها تو خرم فد وجين barsiisaa fi barattoota haa ta'u warra bultii hojii jaarratti haa ta'u wanni ka dhugaa dhugaa nama gammachiisaa dhugaan hoggaa gartee dura dubbattu kana hadhaasif fakkaatti malee raaha qabdi jechuudha. Hijiibni hoggaa dura hijiibdu furmaata fakkaatti rakkoo dukkana as jiruu keessa keessaan baane keessaa si galchiti. Daliilli kanaa maali? Nabiin keenya akka jedhe alayhi salaatu wassalaam. حديث قرتي بخاري مسلم أوديس حديث نخن اللي خبو مسلمي عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي لا, لا وإن البر يهدي إلى الجنة أكنجي تيكا قدان إيراد الآن والنفهتي هاسي مدتو روغو ما دبت لجي روغو ما دبت مالف روغان توني خيري سيجيسيتي خيرين جنة تلال بود بودي تولتي يجو دوبا آداب واني خجبنو خجبني يهدي إلى الفجور فاسق أم سيجيس بدي سيجيس زوبا بودي مالري إلى النار إبدا سيجيس يجو خرلت شوت الدنيا في آخرتيس تنوان تيفيا أبليتي تينيا إيه واني سيد أمنوغا تدرا أكما دقيس خرلت jecha rabbii rasuul qabattee dhugaarra murachuun sirritti haa jiraattu. Lammeessa mataa kee ol fuudhu. Mataa kee ol fuudhi rabbii. Rabbii bilisa si godheef mataa kee ol fuudhi. Gadin gadi hin qabatin. Wanni ati jettuun afaan guutuudhaan dogongoraan malatti ija guutuun ija keessa laali. Odoo cinqattee hancufa liqimsitee ifi gartee hin rakkinetti obboleessa. ani gaafaan joollummaa kiyyaa kaniin horii tiisu yookiin re'ii tiisu takkaanaa mana hanganaa baratu nami na qabee na taphate joollummaa kiyyaan yoo feetillee warra keenya dhaqii gaafadhu. Ani waan joollummaa kana gartee wanni sitti himuuf hin jiru jechuufiin siin je'e tanaaf jecha ani dubrummaan qabu. Dubrummaa kaniin dhabees amata kudhanitti. Sii ta'uus kunoo ana. siita hubaadhus huno murtiin sibira sigale an amma wannin hin gartee dhugaasitti himuu dhiisee mee inni nutti dhufaa gaafa san keessatti yoo bultiin kanaaf tanaaf diigamtu taates akkuma rabbiin si fide kanatti kabiraallee rabbiin fida intalti sayyibaa taate ilma dardaraa fuudhuun haraami miti nabi keenya alayhi salaatu wassalaam dardarummaa isaatiin khadiijaa haadha teenya ta umriin amat afurtamii ta ilmaan afur shan ilmaan meeqa qabdi ilmaan afur qabdi nama lama heerumte khadijaan intala san fuudhe sawdaallee intala umriin si ama shantamii fuudhe ta ilmaan shan mokkana qabdi tanaaf jecha kunu wanni kun anaa fi siqoo jidduu qofa jira yoonii fi dhugaan kasi quubsiiti taate dubbiin tana ajajjiiti mataa kee ol fudhu gadin azaaninii dhugaatimii siin jennaa obboleettii teenya. Nulleen gama keenya wanni gartee rabbi sii kadhannu akka rabbiin keessi furee dhugaadhaan si milkeessu akka inni illee yoo waan kanaa jecha si dhiisu taate rabbiin kee lafa sin dhiisu akka si beeku. Fatuwaan itti aantu obboleeyyan keenya akka jettu obboleettiin teenya takka amata lama dura warri keenya nama tokko naa filanii na heerumsiisan dhaggeeffadhaa. Intala teenya gurbaa tokko sii agarree gurbaan kun jaalatamaadhaa nama faayidaa qabu nama faayidaa qabu jennee siifillee gurbaa kana heerumii naan jedhan. Anilleen duuba haadha abbaa kiyyaa wanni isin naa laaltan naa ta'a jedheen deebisaa godheef. Hogguma san keessatti ni haa godhame duuba. Anaa ala jiru. Mee dhaggeeffadhaa obboleeyyan kiyya dubbii tanatti hin deebi'a. Akka jettu obboleettiin teenya tuni. amal lama duuba alaal amal lama dura warri keenya nama tokko isaanummaan naa filanii waan naa filanii isaaniitu beeka nama akkanaa si agarre namni kun nama faayidaa qabu intala teenya ilma biyyaatti si heerumsiifnaaf naan jedhanii abbaa kan koo haadha tantoo namni isinnaa wanni isinnaa laaltan namni silaahuu ilmoo fi waa bakka maletti hin dabru ilmoon darbu mee na- naa taheen jeen arraa boruu hin jenne egaa hoggaan an deebisa hanga na go- itti kenneef ni haaga na godhan alaan jira jette an ammoo arraa ni haa na godhanii yaa shamarran keenya dhageeffadha arra ni haa na godhanii odoo torbaan hin gahin namtichi natti bilbilee ana abbaa mana keetiiti ana jaarsa keetii na beeki duuba hoo arrarraa eegalii waan baati dalaydumaallii inni keenya biratti galuu qaba Daf- buuqa kiyyarra bu'u qaba sanamtichaan ijaahuun sin arkin warra keenyaan na duuba si jaalatee si si kana eh, na jaalatee fi na kenni ani si arkee waan ati taatellee sin beeku ati gaafa warra keenya dheyxee naa kenna jettee na gaafattu maallaqa qabdii fi dheyxee maallaqa qabdii fi na fuudhuu feete maal nutuun jidduu jira walgaafanninaa fi ati haasawa nama qubsullee wajjin haasawinnee hin qabnu akkamitti maallaqa na gaafatta wallaahi saantiima cinaan caphaa sitti hin kennu akkanaa ee harka isaatu hojii dhiisiiti kootu biyya gali obbaleeysa dhagay ani gartee sibiraan deemne ani kontoraa taaniin wal tahee maallaqa guddaa kafalee biyya tan dhufe kontoraataan dhufe amal lama sanii hun fixanne Eh, tanaaf maalaniin kara kee ergu hin jiru sa'ati dhalaan si malee gartee jiru ma- dachii bittee mana jaartee kunu intalti abaluu abaluu akkanaa mana qabdi odoo dhufte illee bakkii ol seentu barate hin qabdu tanaaf jecha eh, maallaqa natti ergii dachiin sii bi- bita abadan abadan dach- dachii miti manaami wahuma takka illee naa- naa biti jee wanni sitti ergu hin jiru amma booda bubbulee as deebi'ee obbalii walii natti aarte waan hin gartee egaa siin je'ee fi dha- dhiifama naa godhinaan jee anillee dhiifama sii godheen jeen ammaas diqqoo buleetuma deebi'ee yaa haadha mana kiyya ibadhoo tana olluma keenya kana achittiin mana tokko arkee kuma dhibba shan janii mee defii defii defii maallaqa natti ergi mana kanaan sii bita obbaleeysa sa'ani waaniin dalagu ni beeyta waaniin an fudhadhu beeyta akkaan maallaqa qabu na beeyta maallaqa ati na beeyi na bira keeysee jira maallaqa kam na gaafatta maalle inni ati maallaquma kiyya keeyse wannummaan si galche maal akkas taatu gaa kootu gaa dalagaa dhiisi niin dhufa rakkoon qabu ammaa warraa bira dalagu kanaan rakkoo biraa himadhee akka na galchan godha ammoo takka beeki dhufu kan si biran dhufne akkaan warra keenya bu'u akkasin na beeki haya ati akkas taatus ani man kee warra keeysan dhaqee abbaa keetiin abbaa keetiin maallaqa jaartiin tiyya si biratti ergite cufaahu jaartii tiyya kenni jee gaafadhe bara kanuma ajaa'ibaati duuba hoo amma gaafa hanga aboogaa eega dubbiin bakka tana geessi wasanaa baate namtichaa na ati gartee wannummaan ana barbaadduufu maallaqaa fi saalaaf na barbaadda malee jaartummaami inumaa ammumaan si jibbee ho'ani eega bakka tana geessi ammoo yoo dhiira taate na hiikin jeen haa akkas taatu siin hiikaa warra keessa yaammadhu asirra dhiyeessi warra keenyarraa maal feeta kan ikaarraa qabdu an tahiitu an ana garatee si hiike jettuun warra keenyarraa maal barbaadda akkas taatu an akkanti si hiiku hin beeku hin beeytu akki jettu abaluu abaluu ani si hiikee ji afaanuma keetiin gayaadha akkasitti si hiikeedhaan jee duuba tanaaf jecha iyyannaa tiyya keessatti waan armaa olit dabre dhageessanii hiikkaan tiyya tunii akkamii jetti obbaleettiin ta'e. Yaa shamarran keenya warreen biyya namaa keessa jirtan warreen janaajinaa fi haasawaan gartee mudhii wal mudhii wal kultanii hanguma hanguma gartee eh, diqqaa keessatti odoo waliin garre odoo waliin gadi hin teenye eh, haatanii ni hajjar jirtan. Eh, Yaa obbaleeyyan kiyya waan obbaleeytiin tun himattu dhageessan. yaa obbaleeytii teenya ati ati yaa intala teenya obbaleeytii teenya yaa intala islaama yaa intala barakaadha waa hunda dura wanni isin jennu takka teetii rabbiin nu haa heddummeessu takka teetii fakkaattu akka keetii rabbiin nu haa baay'isu haadhaa fi abbaan keelleen haa barakatan warreen kanartee haala bareedaa kanarra si guddisan inuma ulamaa intanya mashaayihoonni keenya warreen da'awaa godhanii jaarsi jaartii irratti nafaqaa waa hundi isarra jira barsiisanii waan baratan saniin akkanatti kunu aduwwii gartee maallaqaaf irraa dhorkan rabbiin gartee isaanis nu haa heddumbiisu. Obboleettii teenya ta dura tokkoffatti ta dura dogongorri guddaan ati qabdu. Ganamumarraa kaatee nama tokko gartee ofii wajjin taa'in kan wajjin gartee haasawin akka shari'aa waliin laallatiin haadhaa fi abbaan kee isumaaf sii filanii sirra fidanii haadha abbaa kee hayyama gootee hayyama godhuun kee dogoggora guddaa isaanillee isaanirratti haraamii bar nama isiin hin feene kennuun bar dhalaa miti dhiirallee haadhaa fi abbaan intala tana fuutu malee ati ilma keenyaam jechuun isaanirratti haraam duuba tanaaf jecha dogongorri ati qabdu kaduraa kanaati silaa wanni sirra ture haadha abbaa kan koo namni gartee isin na laaltan isiniif ta'e ani immoo qabrii fi bultiin na laalti dhufeetiin siyalee kurbaa kana laalladhee isa filadhee isinitti hima isiniis isa booda qoradhaati qoradhaa na eega jechuu sirra ture. Lammeessa haadha abbaan rabbi isaanii haa sodaatan. Ilmaan isaanii keessatti dhiiraa fi dhalaas. Akkanumatti nama tokko gartee yookiin mana qabaa dachi qabaa dalagaa mangistii qabaa hojjataadha yookiin gosa teenyaa yookiin bareeda akkana jedhanii gabbara gartee inni silaa fiduuf laalanii ilmoo isaanii bakka malee dirbuurraa rabbi isaan haa sodaatanii. Rabbii isaanii uumee haa sodaatanii. Sadeessaa obboleettii teenya yaa intala islaamaa ati garabbii kee galatoonfadhu shukrii sujuuti. Kagartee faagarra si kaayee waan jettus afaan sii sirreessee warreen gartee dhalaa barbaadan wajjin ciisumaa fi maallaqaaf jecha gorora yaasan jecha quubsaa kenniteefi isaaf harka kennuu didde rabbiitu kanatti faagarra si kaayee rabbii kee galatoonfadhu. Afreessaa waa tolchitee jawaaba gartee quubsaa kabala inumaa waqartiin dhoytee bara. akka gartee mataa keetii fi fakkaattuu teetillee ibliis akkanaa kuni dhalattiin taphanne warreen maallaqaa fi saala qofaaf dhalaa barbaadan kakkanaa kanaaf deebisaa godhuun warreen jiruu gartee keessatti rabbiin gaafatamanarra kaayeen beeyin huurkaa intaltii tuunfiddi akkamittiin itti qanani'aa malee akkamittiin isii wajii ciisaa malee itti gaafatama gartee rabbiin irra kaayee warran beene warra akkanaatiif. deebisaa akkanaa isaaf kennuun kee rabbuma keetii si afaan kaayee galatoonfadhu. Akkuma san ammallee shaniisa jecha kee gartee gaafa inni wasanaa bee gaafa inni wasanarraa bee abogaa amma hangaa dur si bee kulree ammumaan gartee si bare eega bakka tana geeysee na bira kuttee warra keenya dheeyxee maallaqa isiitiin as kennaa jaa jettu taate inumaa ufuuf arrarraa si eegalee ani si jibbe. suma wajjin si arkullee hin fedhu amma yoo dhiira taate na hiiki jechuun waa tolchite. Waa tolchite. Kana keessatti gartee warra keessanillee warra keessanillee mari'achuu dhiiftee deebisa akkana godhuuf deebisuudhaaf ati bar jiraattu dhalaa jiraachifte jechuudha. Jaheeysa rabbi kee rabbii kee galatoonfadhu. Hagartee nama kanaa kana harkaasi baasee. inumaa waan biraa dabri akkumatti dhalaatii hiikanum beeyin kan atummaan akkana ji'ii jette kaafaagarra keeyse rabbiin isa afaanii baasee sii keesiin je tanaa rabbii kee galatoonfadhu. Torba isa ammoo wanni si dhabu dhuman shakkin himmamin jechi inni naan jedhe dhiiro hiikkumaa jette himmamin dhibbarraa dhibbatti hiikka hiikka hiikkaadha rabbii kee galatoomfadhu. Saddeeteessaa. Wanni waliigala atis beekuu qabdu fakkaataan keetiis dhiiraa dhalaas haa ta'u hiikkaan odoonii fi walitti hin dabalamin yoo dhufe hiikkaan horii intalti dhalaa takka kennitee hiikkaan hulcii irratti dhufe sadeessa hiikkaan lama dabartee sadeessaan boodaan dhufte odoo miliyoon tokko raaja'atu jee hin danda'u jirri sadeen kun raaja'atuma jechuu hin danda'an. Hasadii immoo hiikkaa sadeessaa yoo ati kabiraa heerumte malee. maquma hedhahuu hin danda'u ammoo ka hulcii fi odoo walitti hin dabalamin namni nama yiri raaja'atu miliyoon tokko odoo je'e hin danda'u ammoo yoo fedhinnaan si keessaa dhuftee fakkeenyaaf arragaa biyya dheexxee gurbaan kun akka duraan naanjuu sanimi dachi qabaa mana qabaa maal qabaa je'ee dhalaan ni sobamti yoo ka sobamtu taatellee niqa haarayaa fi maharii haarayaan heerumuu dandeessa. Maharii duraa malee sayileessaa ati wanni si dhaabnu hogga deebisaan tun si geesse halkan si geessus ganama heerumuu dandeessa. Ganama si- ganama si geessus galgala heerumuu qabda iddaan qabdu takkittii teene beekadhu. Idduman qabdu laalati. Haga kana keessatti qaadhimaa qopheeffadhuu fedhinnaa keetiin insha Allah rabbi walitti isinaa fidu. Qorneessa wanni immoo sitti dhaamanu hayyee kan jirjirre fuudhatti. Ak- Wanni kana akkasi mudan nama tokko fuula keessaa dura teessee teessuma isaa dhaabbata isaa haasawa isaa gaafidhaas gartee hamma inni gartee hamma cufalilli qimsu takkatti bishaanii fi kanaas waatti kenni akka haasawan dadhabne waa hundarraa gaafattee hamma hukmii shari'aatti ija keessaas laaltee qaceellutti waan booda sheenaan qabnetti hanga geessu ni kan hin jirjirin. Eh, Ammoo dhumarratti wanni si bira kaayyan wanni si bira kaayyan arraal boruus rabbii keetiin barihadhu. Dhiiruma tokko gartee heerumuudhaaf dura rabbii kee bira dhaamsa kaayyan rabbii keetiin barihadhu rakkaa lama salaatii du'aa istikaaraa qare. Achi boodaan diin filadhu diin filadhu namtichi kun salaatuma adda lafa kaaya. nama imaama beeku ka mu'azzina beeku warra masgidaa sirra ayyaafadhu meeqa garree warra akkasii fuudhee ka gurbaa wahii beeka je'aniini qiblaan beeynee agarre duniyaa tana laaltee jiru keetii taphatiin gaafa lubbuu keetii taphattee ilmaan keetii taphattee beeki walumaa galattu wanni rabbii tokkicha kadhatanii irraan dhabne kadhannu rabbii warreen akkanaarraa dubra keenya rabbiin haa baraaru warra akkanaarra haa bilisomsu warra kanaa rabbi irra haa qabu warreen dhalaa gartee ilee qilkee qarataniituma maallaqa siitiif firaashaaf jecha barbaadan warra kanaa kanaas rabbiin isaan haa qajeelchu yookiin rabbiin isaan hin addummeessin warra gartee eh, dhalaa amata meeqa ala jirtaa maal qabdaaf deemu rabbiin dandeessisaatiin dhalaa akkanatti mas dhiira balleessitu warra gartaa takkamma kana diddu tabiraa maallaqa ganneexxee dachiin sii bitaa maaliin sii bita jettee jiruu gartee eh, dhumtu tanaaf jecha eh, booda rakkoo keessa ifneetu takkanaas rabbiin ise- iseen haa qajeelchu وحتى نلتقي هم قرتيقة ولتي ديبنو آه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Maashaa Allah sheeka keenya kabajamaa fi jaallatamaa Dr. Lu'aawul Islaam rabbiin isinirraa haa jaalatu beekumsarraan beekumsa isinii haa dabalu. Nullee warra waan dhageenyerraa fayyadamu nu haa godhu jecha sagantaa keenya kanarraa asumarratti goolabna. Hanga sagantaa suura qalbiitiin walitti deebinutti nagaa rabbi keessa nuuf jiraadhaa jiruu qananii keessa qubadhaa milkii duniyaa aakiraa argadhaa wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.
نور الهدى نور الهدى صورة قلبي مسلمة صورة قلبي مسلمة